dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu rwanda mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro ni eric bagira ubuso basohoreza i kigali mu rwanda dusangira ijambo ya none yibanze ku bibazo by'amakimbirane mu muryango nyarwanda bikomeje kumvikana hirya no hino mu gihugu ni ibibazo biri kugenda bifata intera ndende kuko bibyara impfu zitunguranye umugabo akica umugore we umugore akica umugabo bityo bityo hari n'abica abana babo abana bakica bababyaye kubera ayo makimbirane impamvu zikunze gushyirwa mu majwi ahanini zirashingira ku bwumvikane buke mu muryango ku bashakanye ibibazo by'amakimbirane amakimbirane ku bagize imiryango n'ibindi icyakora hari aho byagiye biba bikabyara impfu z'agashinyaguro urugero tuza kubumvisha muri zimwe muri izo mfu naho umugabo mu karere ka rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda yemera ko yishe umugore we arangije mu gushaka gusibanganya ibimenyetso biba ngombwa ko abaga umurambo we inyama zibora zijugunya mu musarani izindi azijugunya mu rufunzo aho hari mu ntangiriro za bibiri na cumi n'umunani uretse n'uwo kandi hari uwo mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali wemera ko mu mpera za bibiri na cumi na karindwi yishe umugore we arangije aho amuhambye mu gipangu ahatera imboga izo ni zimwe mu ngero zumvikanisha ko ayo makimbirane aba atoroshye muri iki kiganiro turisegura kuko hari amagambo ateye agahinda muza kumva mu majwi twakusanyije ntitwabashije kubona imibare yose kandi ku mfu nk'izi ziterwa n'amakimbirane mu gihugu hose ibi ni ibibazo bizwi n'ubutegetsi bw'u rwanda murumva ingaruka ku miryango ibanye mu makimbirane murumva kandi icyo abaturage bavuga ku makimbirane nk'aya mu miryango dusangire ijambo yegereye impuguke ku bashakanye ndetse n'impuguke mu mitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe icyakora kubera ikibazo cy'umwanya muto mu kiganiro twahisemo kubumvisha igice kimwe mbahaye ikaze mu kiganiro mbumvisha icyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa ngoma yashingiyeho ahamya icyaha cy'ubwicanyi bwana jean damascene ntezimana wa rwamagana akamuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose hari mu kwa karindwi uyu mwaka urukiko rurasanga ntezimana jean damascene amaze kwica umugore we kuko yari yabigambiriye yasanze kuri we bidakwiye ngo amushingure mu cyubahiro nk'umuntu wapfushije ariko kubera ubugomwe bw'indengakamere yahisemo gushinyagurira umurambo wa nyakwigendera maze arawubaga akoresheje icumu atandukanya umubiri inyama n'amagufa n'ibyo mu nda akuramo uruhinja yari atwite rw'amezi arindwi uburanga bwe abukuraho uruhu mu rwego rwo kuzibangatanya ibimenyetso ibice bimwe abita mu musarani ibisigaye abijyana kubita umwobo yacukuye ku nkengero z'ikiyaga cya bugesera urukiko rurasanga icyaha ntezimana jean damascene aregwa cyo gushinyagurira umurambo w'uwo bashakanye cy'umuhama akaba akwiye kugihanirwa urukiko rwasuzumye niba hari impamvu zituma ntezimana jean damascene agabanyirizwa ibihano urukiko rurasanga ntezimana jean damascene amaze gufatwa agafungwa yasabwe gusobanura impamvu yishe umugore we isezerano avuga ko yataje mu rugo umugore amukubita igiti nawe amukubita indi ikindi giti ahita apfa ariko akaba atarabashije gusobanurira urukiko impamvu atabivuze n'ubwo yabeshe urukiko ko byatewe n'uko yatinye gufungwa kandi azi neza ko kwica umuntu atabishakwa bidafite ingaruka zikomeye ariko agahitamo gushinyagurira umurambo mu buryo budasanzwe kandi bubabaje azi ko yarangije kumwica ikindi akaba hari ibice by'umubiri byavutse bigizwe n'umutima wa nyakwigendera hamwe n'umwana w'amagata arindwi nyakwigendera yatwite atabashije kugaragariza urukiko aho yabishyize bityo akaba adashobora kurenganurwa n'amategeko ngo agabanyirizwe ibihano izi ni imanza zibera mu ruhame hagamijwe ko rubanda babifataho isomo bityo bakirinda icyaha n'igisa nacyo bikomeza kugira ingaruka ku muryango umusaza thomas mpatswe n'imana ni se wa bwana ntezimana wa rwamagana wahamijwe kwica umugore we no gushinyagurira umurambo wanjye apfuyemo abantu batatu hejuru y'uburangare bw'ubuyobozi mbese muramba zawe n'ibindi muramba za n'ibiki umuntu wawe wapfuyemo abantu batatu gute mukazana wanjye yapfuye n'indi wabyumvishe apfuye n'inda ni umwana ubwo si babiri bizimana uriya si uwa gatatu si dupfuje abantu batatu bari abantu batatu rero dupfushije ni ukuvuga ngo iyo bamukurikirana bakamufunga mbere atari icy'umugore si baba bariho none umuntu tubaza tugere dute ni ukuvuga ngo niba nkumva neza ubuyobozi bwararangaye twararangaye rwose twararangaye iyo bamufunga mbere akimara kuva i masaka ngo abira adanyura urupapuro buriya tuba dupfuje abantu batatu batatu baba bapfuye tuba turi kugemura ntizimana na ngabiri tukajana mwese kuriya badupfuje batatu mura- muratubaza ibiki muramfuje abantu batatu mwese ibindi murambaza muragira ngo ngire nte? none ngire nte ni ukubyakira ibi byose ndabyakiriye abakurikiraniza imanza mu ruhame iyo zirangiye gufatwaho icyemezo ijwi rya amerika ibaza icyo bavuga ku myanzuro y'abacamanza imyanzuro y'urubanza uyakiriye ute kuko ubutabera ari bwo bufite ubushobozi n'ububasha no kugenzura nsanze ntezimana kiriya cyaha kimuhama koko kandi kiriya gihano bamuhaye kirakwiye byumvikana ko kwica umugore we ibu- urubozo bashakanye urumva ni ikintu gikomeye cyane ni nko kwica ubwawe isomo ni irihe kurimo isomo ni ugukumira icyaha kitaraba tukagenzura arega umugore mwafa- mwashakanye nakara k'umumara yawe mwagombye kumvikana icyaha kitaraba n'iyo cyaba kandi mugomba kwihanganirana bitavuze ngo ugiye kubaga umugore wawe ako ni aga- ako ni agahumamunwa twishimiye imikirize y'urubanza imikirize y'urubanza turayemeye gute kiriya gihano impamvu yakoze ibintu by'indengakamere uriya mugabo igihano bamusabiye turacyemeye ku buryo bibere n'abandi n'abakiri batoya bizabibere urugero ku buryo nta muntu uzongera gukora iryo shyano n'amahano twagwiriwe muri iki gihugu murakoze cyadushimishije gute kubera yuko nyine twe twumvaga ukuntu yireguye tukumva kwenda bashobora kuzamugabanyiriza igihano ariko kiriya gihano bamuhaye nicyo kimukwiriye ndabona ubutegetsi bwanze ko ajya hanze ni ukuvuga ngo bamubahaye byagenda bite ku bwanyu kuba yakoreye inuze ibintu nka biriya batanze ubuhuru bwo kubonana nawe banamukuraho izose ntabwo yagenda yuzuye abaturage bonyine bamwirangiriza nkumva kukubwiza ukuri ntakubeshya kuko yakoze abaturage bo bonyine bamushyize nka hariya banamwicisha amabi nk'uko abizi yumva ukuboko ku ruhande umutwe ku ruhande n'ukuguru reka nanjye mvuge uti muzadusabire kugira ngo mujye mumushyira mu ruhame rw'abandi bamurase bose barebereho
nyuma yo gukurikirana imyiregurire no kumva imyanzuro y'abacamanza n'icyo abaturanyi babivugaho ijwi rya amerika yegereye abasobanukiwe iby'amakimbirane mu ngo maze imanuka i butare muri kaminuza y'u rwanda umutumire wacu wa mbere ni madame claire bahate umukozi wa kaminuza y'u rwanda ishami rya huye ari gukora ubushakashatsi ku makimbirane ku bashakanye aratangirana n'impamvu zitera ayo makimbirane abyara impfu abantu ba- bashakanye mu by'ukuri bashakana bakundanye ibyo byose ntabwo abantu bashakana hatabanje kubaho urukundo iby'amakimbirane biza nyuma ah, bihera ku kantu gatoya navuga ko hariho ah, imiterere na kamere ya buri umwe yazanye ni kamere ebyiri zahuye hari igihe badashobora guhuza cyangwa se umwe ntashobore kugira ibyo yigomwa muri kamere ye kugira ngo bashyire hamwe iyo badashoboye gu- guhuza ba- kumvikana ku bintu bimwe na bimwe kugeza aho kamere ntizihuze bishobora kugera aho hazamo urupfu umwe akica uwundi biba ari ku mugore ashobora kwica umugabo umu- umugabo ashobora kwica umugore nubwo bigaragara ko akenshi imibare iri hejuru ni iy'abagabo bisha abagore babo impamvu zibitera ni nyinshi mu by'ukuri harimo n'izo uh, kamere ya buri umwe utashoboye guhura kugira ngo bumvikane binatewe n'amateka ya buri wese ya buri wese ubuzima yabayemo mu bwana bwe uko yavutse ubwana bwe ubwangavu bwe imikurire byo- byose kugera aho ashatse umugore ibi byose ni amateka yubaka umuntu umuntu burya agizwe n'amateka ye yihariye nubwo ari abana bashobora kuba bavuka mu muryango umwe buri muntu ashobora kugira kamere ye ibyo ari byo byose njye kuvuga afata izina tumvise ngo nyirakamana yishe se runaka umugabo we kandi nyirakamana avukana na nyirakanaka nanone ariko nyirakanaka wundi ntabwo yishe umugabo we kubera ko nyirakanyana yamwishe cyangwa nyirakamana ibintu nk'ibyo Donc, ni ukuvuga ngo buri wese niyo mpamvu tuvuga ngo buri wese agira uh, umwihariko we wa kamere muntu ariko nanone afite uwo yasanze utandukanye n'uwo undi yasanze aho ngo niyo mpamvu nshimangira cyane ibintu bijyanye na kamere muntu imiterere ya buri wese n'uburyo ki ashobora kuyihuza n'iya mugenzi we yashatse ushobora kuzamuka ku kubera ko ariyo miterere yanjye ariko niba mugenzi wanjye afite ubwo bushobozi nu- nu- nabwita ubushobozi eh, iyo Iyo capacity- miterere?
iyo miterere yo kumenya kwihanganira mugenzi we wa wundi uzamuka cyangwa urakara vuba cyangwa ufite iyindi myitwarire bashobora guhuza ukibaza uti "Mm, bari abantu babana bate ko umugore cyangwa umugabo a- ari umuntu ugira amahane akarishye." nyamara ugasanga barabana neza ahubwo kurushaho abantu bavuga ati nta muntu aritonda rwose ugasanga barabanye niyo mpamvu navuga ngo kamere cyane cyane n'uburyo abo bombi bashakanye buri umwe afite uburyo yakwakira mugenzi we kuko ikiba cyabajyanye iyo badatekereje ku cyabahuje nibaza ko akenshi ah, abantu baba batekereza n'urubyaro iyo urakaye u- u- urakariye mugenzi wawe ukaba ufite amahirwe yo kuba wakwicara ugatekereza ugasubira inyuma ukavuga uti reka ndengere ya mpamvu ya mpamvu ya mbere ya mpamvu ya mbere burya ako iyo ngicyo ngicyo kiba ari ikintu gikomeye cyane ni indangagaciro Mm.
ikomeye kuvuga uti uriya muntu ambwiye nabi ah, ah, ampemukiye ukagira amahirwe waba ufite eh, ya za ndangagaciro zituma ubanza kwitarura ukabitekerezaho ngiriye abana reka no kuvugira mu bana reka no kumutunganyiriza mu bana mu gihe bahari reka no kumusubiza ndengere ya ya mpamvu ya mbere yaduhuje iyo ni indangagaciro ikomeye mu bashakanye hariho a- abatagira amahirwe reka mbivuge gutyo yo kugira iyo ndangagaciro umugore yamubwira nabi cyangwa se umugore ntanamubwiye nabi ariko ah, amubwiye icyo atifuzaga kumva ki- kitari na kibi ariko nti- muri we nyine nta- ntaho kiriho gikora kubera imiterere y- y'ubwirwa akagifata nabi ashobora gu- kumufata akamuniga kubera kamere ye y'uwo mugabo Ah, kandi wenda icyo umugore amubwiye nta kibi kirimo ariko uwo abwira afite kamere nyine imeze gutyo Eh, mwari mwakomoje ku bushakashatsi mu bugaragaza ngo imibare ijya kuba hejuru y'abagabo bica abagore kuruta abagore bica abagabo mwaba muyifite mukatubwira ah, imibare eh, nyayo ntabwo nyifite ahangaha ubu ngubu Ah, ariko em, twagerageza kureba kubera iki abagabo kuko imibare yabo ariyo iri hejuru biterwa n'imiterere umugabo avuka ari umugabo hari ibyo atozwa umugabo muri sosiyete nyarwanda reka dufate mu rwanda nyine yego niho turi umugabo ngira ngo muzi umugabo uwo ari we ni wa muntu ugomba icyubahiro ugomba reka tureke no gufata wenda ah, ba- hari n'abamwita umutware w'urugo hari n'ibintu by'imyemerere nabyo hari igihe bi- bishyira ku rwego ari umugore ari umugabo umugabo akamushyira ku rwego rwo hejuru cyane bijyanye n'imyemerere umugore bakamushyira ku rwego rwo hasi cyane ku buryo usanga guhura kandi bi- bakirengagiza ko harimo na kamere ya buri wese ngira ngo um, mu rwanda hariho na na biriya by'uburinganire genda bita uh, Na- nari bugikomozeho kubera ko aho twagiye tunyura tuganira n'abaturage baravuga bati uburinganire bwasuzuguje abagabo cyangwa se bwumviswe nabi icyo cya kabiri uvuze nicyo kiri cyo uburinganire bwumviswe nabi n'impande zombi ari umugore n'umugabo babyumvise nabi kuko umugabo kumubwira ngo uri kimwe n'umugore urumva bo mu myumvire uko babyumvise bitewe n'uko babyumvise hari aho bibahananuye pe nta nubwo ari ukubamanura gusa ni ukubahananura kuko hari ahantu bari bari mu bushorishori Bira- barumva ko bamanutse babashyize kabisa hasi Ah, icyo ni ikintu kiri kimubangamiye Ah, hanyuma hari umugore nawe navuga ko yabyakiriye nabi bamwe si bose hari umu- abagore nabo babyakiriye nabi kuko bumvise ko hari aho babakuye nabo bari barashyizwe hariya hasi cyane noneho akumva ko agize amahirwe abonye umuvugira yari yarahejejwe inyuma ne- noneho ariko ni amateka ni amateka nari ntinye kubivuga ariko yahejejwe inyuma n'amateka kuko ah, amateka y'u rwanda hari uburyo abo hambere bari babayeho umudamu ntiyajyaga mu- muri salon bishingiye ku muco Nu- ah, cyangwa yahe- yahejejwe inyuma n'umuco ngira ngo rero haramenya aribyo byavugika neza kurusha amateka Donc umugore nawe yumva ko bamukuye ha hantu yari yarahejejwe baramuzamuye agize amahirwe icyo ngicyo umuntu yaki yaki yakitaho mwari mukivuga rero ku ngingo y'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango nyarwanda yakiriwe nabi gute nanone uburinganire mu by'ukuri igitekerezo cyari cyiza ariko uh, nibaza ko uh, ishyirwa mu bikorwa abantu bafashe ibintu mu buryo ngira ngo bu, butari bwo bituma wenda bisa naho abantu babyakirira nabi mu muryango uzane n'umwana w'umuhungu yavutse hambere niho byari bikabije cyane ariko n'ubu ngubu bigaragara ko hakiri udusigisigi iyo umubyeyi abyaye ntabwo baza umwana ameze neza icyambere wabyaye iki wumva kuvuga ko ari umuhungu wabyaye ntabwo twana kwirengagiza ko hari n'abadamu basendwa kubera ko babyaye abakobwa n'iyo umuntu yaba yarize amashuri angana gute umugabo kuba abyara si n'umugore ubyara parayero ntatekereze ko akavuga uti waje kubyara abakobwa gusa ariko si we wiha abana igitsina umugore we birazwi birazwi umugabo niwe utanga igitsina ariko kumva ko umugabo ahindukiye agahindukirana umugore ngo wabyara abakobwa gusa niyo yaba yarize amashuri angana gute ni ukuri urwo rugero rwenda rufite umugabo afite dogitora ariko hari aho yageze abuza amahoro cyangwa abuze uburyo umudamu we kubera ko abyara abantu b'abakobwa turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi rya amerika murakoze namwe turabashimiye
n'umurage rusange w'abasogokuza ari data ni naso bose barawusanze ubasonzoranyiriza mu nzu y'amahoro impumeko y'ukundira kundira rambabambe umubano mu bantu umubano mu bantu
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi rya amerika turarebera hamwe ibibazo by'amakimbirane mu miryango hirya no hino mu rwanda biri kugenda bibyara impfu za hato na hato murumva eh bagira ubusa reka noneho tubaze abasobanukiwe iby'imitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe porofeseri vincent sezibera nawe ni umwarimu muri kaminuza y'u rwanda we aragaruka ku myitwarire y'umuntu ugeraho kwica uwo bashakanye
murakoze mbanje kureba muri rusange umuntu kwica undi ni ikintu kidasanzwe kandi navuga ko kigayitse gituma abantu bibaza icyaba cyahindutse mu muntu kugira ngo agere aho agira imyitwarire imeze nk'iyo aho ngaho nanone umuntu akaba yavuga ati kuba umuntu akora icyaha cyo kwica wanamureba ukabona nk'aho we adafite n'umutima umwereka ko yakoze ibikomeye yanatuma agira umutima wo kwicuza ahubwo agakomeza gukora icyaha nk'ibyo ngibyo byo kuba mbere na mbere yishe umuntu ni icyaha ariko noneho gushinyagurira umurambo ni ikindi cyaha nacyo ubwacyo umuntu arebeye mu ndorerwamo z'amategeko cyangwa no mu bigize umuntu gushinyagurira umurambo ubwabyo ni icyaha waba ari wowe wishe uwo muntu cyangwa se yazize urundi rupfu aho umuntu yakwibaza niba uwo muntu aba ari muzima muri we mu mitekerereze ye cyangwa se mu mikorere ya muntu umuntu arebye abantu babateye ku buryo butandukanye ndetse hari n'abashobora kuba bagenda bambaye neza ubona anahagarara no mu bandi ariko muri we yifitemo ubundi busembwa umuntu arebeye mu ndorerwamo z'indwara zo mu mutwe akaba afite uburwayi bwo mu mutwe n'ubwo bwaba butagaragarira mu ndwara zo mu mutwe hari izishobora gutuma umuntu yiruka ata ibyo yambaye ariko hari n'ushobora kuba yambaye neza ndetse anuzuza inshingano z'ubuzima bw'iminsi yose ariko muri we afite ikibazo mu mitekerereze sinzi uko nza kubivuga mu ndimi mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ariko umuntu ashobora kugira ikibazo gishingiye kuri personalite ye kamere kamere kamere ye kandi iyo kamere iba yaragiye yiyubaka uko yagiye akura hari izo ndwara zishingiye kuri kamere personality disorders cyangwa trouble de la personalite harimo ibice ashobora kuba umuntu ufite aho yavunitse muri kamera ariko ntabyita aho we ibyo abandi bemera birinda bibuza za kirazira we akaba ariho usanga afite ikibazo cyo kutubahiriza za kirazira zo kutagira umutima nama ubona ikibi yanakora ikibi akakicuza yakicuza mu ruhame cyangwa ubwe yumva ko yakoze ikibi akaba yanagaragaza ndetse anihana ni bizwi nka antisocial personality disorder urumva ni antisocial gukora ibitandukanye n'iby'abandi bantu bemera ariko hari n'ubundi busobanuro umuntu yagerageza kugira ngo umuntu yumve hari abantu bagenda kubera kamere yabo iteye uko iteye ikimubayeho cyose niba agiranye ikibazo n'uwo babana aho kugira ngo amubwire ati iki kintu ntabwo cyanshimishije bakiganireho bafate n'umwanzuro niba ari no kubabarirana bababarirane ubuzima bukomeza hari abandi bateye ku buryo ikimubaye aho kukivuga arakibika akagenda azinzika bikazagenda bimuremamo icyo umuntu yakwita wa mujinya w'umuranduranzuzi haba ikintu gito gikomye imbarutso agahera ko aturaho umujinya w'akarande bituruka kure ariko ka kandi gato kabaye akagira imyitwarire navuga umunyarwanda yita y'umujinya w'umuranduranzuzi nk'uriya muntu uba afashe uwo mwanzuro wo kwica undi agashinyagurira umurambo tuvuge yicaye iwe mu rugo ari wenyine akabitekerezaho bishobora kumugiraho ingaruka yego nibyo navugaga uwo muntu umuntu yagombye kumwigaho kuko ushobora kuba wanagenda usanga ko no mu myitwarire ye yindi yari isanzwe hari ibimenyetso byakugaragariza ko uwo muntu ashobora kuba yari afite uburwayi buriya umuntu mu miterere y'umuntu dufite ko navuga nk'akayunguruzo kagenda kayungurura imyitwarire ukaba wavuga ati iki sinagikora iki ni kibi ni ukurengera ibi bihanwa n'amategeko ibi si byo ariko hari aho ubona nyine ko kubera ya kamere yabo iteye uko iteye ntabwo aba akimenya nyirantarengwa ari nayo uvuga ati iyo umuntu yakoze icyaha nk'icyo waje kugira umujinya w'umuranduranzuzi nk'uko tubivuga mu kinyarwanda ushyamiranye na mugenzi wawe urahubutse ufata icyari kiri bugufi ni umupanga uramukubise uramutemye mu isegonda ushobora kugarura ubwenge ukabona ko ukoze amahano bigatuma wirukanka ujya kwihisha ariko wowe uba ufite muri we kamere iteye nabi yarangiza no gukora ayo mahano ubone ntabwo anagize n'umutima wo kubona ko akoze ikintu gikomeye gihanwa n'amategeko ngo bimutere ubwoba bimutere guhunga umuntu nk'uwo niwe twashakira aho ngaho avuga ati uyu muntu ni ukumwitondera afite ikibazo kirebana n'imiterere n'ubuzima bwo mu mutwe ariko no ku rundi ruhande ba bandi bahora bashyamiranye bakimbirana umunsi ku wundi bakamara imyaka mu makimbirane bashyamiranye bigenda bibaremamo amarangamutima ashaririye ashingiye ku burakari ashingiye ku mujinya ushobora kugeraho ugatuma agira imyitwarire irenze imitekerereze ye akaba yahubuka bisa n'ibyagiye bimukomeretsa ukabona akoze amarorerwa nk'uko twanavuga amarorerwa ni ibirenze ukwemera ese buriya umuntu nk'uwo nguwo wafashe uwo mwanzuro ushobora kujya kumupimisha kwa muganga ukaba wamubonamo ikintu cy'uburwayi
ibyo ari byose ntabwo wajya gupima kwa muganga ngo ubwabo burwayi barabubona kuri mikorosikope abantu bareba imyitwarire ndetse umuntu akanareba kure mu mateka ye mu mateka ye ni nabyo tujya tubwira ababyeyi cyangwa abarimu bigisha mu mashuri mato yaba ari ay'incuke cyangwa amashuri abanza hari udukorwa duto umwana ashobora gukora atakiri uruhinja ariko ari umwana uri ku ishuri bigatuma ugira impungenge ku myitwarire ye igihe azaba ari mukuru ibyo dusanga mu bitabo birebana n'indwara zo mu mutwe izo navugaga zishingiye kuri kamere personality disorders za zindi navuze zijyana n'imyitwarire mu bantu ushobora kubisanga mu mateka y'umuntu uhereye no mu bwana umwana muri rusange iyo abonye nk'agakoko ashobora kuvuga ati agasimba k'imana umwana akagira impuhwe agashishi akagira impuhwe ndetse ukabona n'abana bakunze gukina basa naho barimo bagirira impuhwe utwo dukoko akakorosa ngo kagize imbeho ni ariko umwana ushobora kuzagira personality disorders ushobora kumubona ni wa wundi ubona aho kugira zampuhwe zo bati agakoko k'imana urubuto rw'imana ahubwo agaragaza imyitwarire yo gusenya twa dukoko ndetse ukanabona aho nyora agasimba n'uburakari bwinshi ndetse wa mwana ushobora gukina afata umuhoro atema insina yonona imyaka amena ibintu aho ngaho abantu bashobora kugira impungenge k'uwo mwana n'azaba mukuru ashobora kuzagira ingorane zirebana n'imyitwarire gupima uburwayi nk'ubwo kwa muganga yego birashoboka ariko uburyo bwo kubipima nyine bukoresha ubwo buryo bwo kureba umuntu uko ari kwitwara ubu imitekerereze ye hari uburyo butandukanye hari n'uwashushanya nko ku rupapuro imodoka itambuka ikatarukiriza umugenzi ibyondo ukaba wabaza ati nk'uyu muntu batarukirije ibyondo abaye ari wowe wakora iki aho ngaho ni za tekiniki zizwi nka porojegitire aho umuntu bakubaza noneho ukavuga uko wabyitwaramo ikiza kukubwira ko uwo muntu ateye impungenge ati umwe ashobora kuvuga ati ari njye ateye ibyondo namubabarira nkavuga ati imana ikubabare ntabyo ikoze undi akavuga ati ntabwo yari yabonye ko hari ikinogo undi akaba yakubwira ati nafata ikibuye kiri hafi nkakimutera nkamena paraburize undi urumva ubwo ni uburyo bwakwereka kamere y'umuntu ni uko wabona ko uwo muntu hagize ikiba kimugoye yakora amarorerwa kuko wumvishe intekerezo ze ushobora no kumubaza ati mu gihe wari ufite imyaka irindwi iyo wabaga waraye hanze ababyeyi batabizi wabyitwaraga muti akavuga ati natahaga mfite ubwoba ariko ndashobora kubwira ati numvaga nta kibazo nyamara umwana wo muri iyo myaka niyo myaka atinya igitsure cy'ababyeyi kuba umuntu adatinya igitsure cy'ababyeyi akiri muri iyo myaka y'ubuto imyaka itanu itandatu yumva yamenagura ibintu ntagire ubwoba ntabwo bizagutangaza ko naba mukuru azakora ikintu ntatinye itegeko cyangwa nyirantarengwa yagenwe n'umurongo abantu muri rusange bagenderaho nsubiza navuga yego n'indwara zipimwa ariko yego n'ababisobanukiwe turabashimiye ku kiganiro cyiza muhaye radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro dusangira ijambo murakoze cyane kandi wuje urukundo kandi wuje umurava ukagira amahoro nk'umunywanyi wa hafi ubyara gutabarana no gufatanya niho soko y'ubumwe bubonereye abantu bambe umubano mu bantu umubano mu bantu
nongeye kubashimira we bahati claire umushakashatsi ku makimbirane ku bashakanye na porofeseri vincent sezibera umwarimu muri kaminuza y'u rwanda uhugukiwe iby'imitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe ku musanzu wanyu muri dusangire ijambo nshimiye n'abandi bose ku musanzu wabo ndetse namwe mwadukurikiye ndabashimiye nsoje iki kiganiro mbararikira ikindi kizakurikiraho abahanga bazakomeza batubwira ingaruka ku cyakorwa n'ibindi ntimuzacikwe rero mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na eka bagira ubusa naho utaha turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi ry'amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo